mwendanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi kwivuza rero turi kwivuza nabi nta miti turi kuronka turi kugenda uraronka ipara imwe ukaronka na mujakini imwe umwana akakurembera ko atari n'amafaranga utuze kuza ku iforomasi kuza kugura uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko ikibazo cyo kwivuza muri iyo kambi cyabaye bakabayobera bahinga turabigaruka ko hanze hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko hagati aho tukiri mu gisata cyo ku buvuzi mwari muzi yuko kudidimanga ni mu kinyarwanda canke kugigimizwa mu kirundi ari ibintu umuntu ashobora kwikiza wenyine gukosora kubona umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo
uyu rero ni umusore w'umurundi yitwa eric batungwa nayo yashoboye kwikiza ingene yadidimizwa akiri muto turaza kubigaruka ko navyo nyene aza ko ari mu mpera ya kino kiganiro ariko nobanza nkababwira muri make ko uno munsi leta z'ubumwe za amerika ariko irahimbaza ukwikukira kwayo umunsi wagizwe uwo guhimbazwa mu gihugu cose kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na rimwe uwo mugirwa nk'uko narinda bivuze wo guhimbaza umunsi wo kwikukira watanguye mu kinjana ca cumi n'umunani itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi n'inama nshingamateka ku mugabane wa amerika yemeza umunsi wo kwikukira inyuma y'imisi ibiri abaserukira intara cumi na zitatu zari mu bugererwa baheza baratora ibwirizwa rigenga ukwikukira mu rwandiko rwasohowe na thomas revison hama rero kuno wa gatatu hano muri amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi baza kuba bari mu birori byo kurorera imicanwa iza kurabagiranira mu kirere mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi ukomeye mu buzima bwa amerika ikindi amerika yibuka uno munsi n'abaperezida batatu mu bahoze bayoboye amerika bitavye imana kwino tariki abo nabo ni john adams perezida agira kabiri wa amerika hamwe na thomas revison yanditse urwandiko rugenga ukwikukira yahavuye aba n'umukuru w'igihugu ca amerika agira gatatu na james manro umukuru w'igihugu ca amerika agira gatanu igipolisi muri zimbabwe cashikirije ejo kuwa kabiri ko cafashe abantu babiri bakekwa kuba barateye grenade yishe abantu babiri yongera ihusha gato perezida emerson mnangagwa ku munsi wo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi godwin matanga yatangaje ko amatohoza abandanya kuri ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara kigira kabiri mu bunini ca bulawayo ku itariki ya mirongo na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu mwomenya ko abantu mirongo itanu aribo bakomerekeye ico gitero cahitanye babiri mu gihe perezida Mnangagwa yari avuye mu kibanza yariko ariyamamarizamo ku ruhande rw'umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi radiyo ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho turi ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe aho ni ku muhingamo ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ine na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ikiganiro cacu tugihere mu gihugu c'u rwanda kiriko kirahimbaza umunsi wo kwibohoza turi kumwe na mugenzi wacu asumta kabuyi ku murongo wa telefone asumta amahoro
mahoro diane ego uno munsi uriko urahimbazwa gute ngaho mu rwanda
iki diane uyu munsi wo kwiboheza mu gihugu cy'u rwanda uri kurahimbazwa gute hama hari abo wega mwashoboye kuvugana
yego ukoze cyane uyu munsi ku rwego rw'igihugu ubu ibirori birabera mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga ariko n'i kigali no mu ntara hose zo mu rwanda uyu munsi wabereye mu midugudu njye nabashije kujya mu mudugudu umwe uri mu murenge wa masaka ni mu karere ka kicukiro ahantu hari umudugudu cyane cyane wiganjemo abantu ugariye ku rugamba eh, nabonye rero abenshi bagize ibyago byo kuvamo amaso amaso yabo nyine ubu bahetse abatabona ubwo rero twaganiriye baba ari abari mu gisirikare cya efuperi inkotanyi ndetse cyane n'abari mu gisirikare cya efuperi ku butegetsi bwa habyarimana bose batujwe hamwe muri uwo mudugudu turaganira baravuga bati twababajwe n'uko ibyo twarwa twumva bavuga iterambere twumva bavuga uko u rwanda rwahindutse ariko tutagize amahirwe yo kubibonesha amaso Mm, hari nk'umuhango wamaze kuronka kugira ngo ibyo bibazo byose bavuga bizokemugwe baramaze kubishikiriza abategetsi hama bavuga ko babishuye iki
oya bo basanzwe bo bavuga ko nu- nu- nuko gusa bagize ibyago byo kutabona kandi nta muntu wagusubiza ubuzi- u- kubona mu gihe amaso yapfuye burundu ariko mu mibereho yabo bwo ntabwo imibereho yari mibi kuko batuze mu mudugudu bafite amazu rimwe no kubona ibibakorwa babaha inkunga ntabwo ikibazo bafite ari imibereho ikibazo kuko bavuga bati ntabwo tubona ibyo twahiye ibyo Mm.
twatakarije ubuzima bwacu Mhm. nuko asumutse akaboye urakoze ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tuyigaruke ku makuru yacu yo hanyuma
Yakoze cyane.
aborozi n'abarimyi bo mu ntara ya kivu y'amajepfo barasaba ko hashirwaho amategeko ajanye n'igihe agenga ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu rwego rwo gukemura ibibazo bigatandukanye bahura navyo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri kivu temistocle mutijima aratubandaniriza ino nkuru ni abahagarariye abahinzi n'aborozi barenga ijana baturuka muri teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo bahuriye ku murwa mukuru w'iyo ntara i Bukavu bararebera hamwe uruhuri rw'ibibazo biri mu rwego rw'ubuhinzi n'urw'ubworozi mu ntara yabo ndetse n'uko byakemuka abo baravuga ko itegeko rigenga izo nzego zombi rigenderwaho na n'ubu ari ryo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'umunani Kongo ikiri mu gihe cy'ubukoroni kandi iryo ngo ntirisobanura neza uburyo ibyo bikorwa byombi byuzuzanya bigomba kubangikana ku isonga baragaragaza icyo cyuho mu mategeko nk'intandaro y'amakimbirane bakunze kugirana anabyara imirwano henshi mu duce batuyemo Tatizo ambazo zinapatikana huko kwetu Kamanyola pamba ibibazo bikomeye bikunze kugaragara iwacu Kamanyola ari naho ntuye bishingiye ahanini ku borozi bonesha imyaka y'abahinzi aborozi bakunda kurengera imirima y'abahinzi rwose ibyo rero urasanga bikomeza gukurura urwango hagati y'abahinzi n'aborozi kuva mu myaka myinshi ishize maji na wafugaji miaka mingi sana.
usanga aborozi badafite uturere bashobora gukoreramo ubworozi bwabo kugira ngo bibafashe kumara amakimbirane hagati y'abahinzi n'aborozi Eh, abahinzi nabo ugasanga mm, igihe kimwe na kimwe baragenda bagahinga mu turere twari tugenewe ubworozi bigatuma bizana ubutumvikana hagati y'abo bahinzi n'aborozi bishobora kuvamo nyine n'ibintu bijana n'intambara mu kugerageza kwikemurira ibibazo no gukumira ko hari abakomeza gutakariza ubuzima n'ibyabo muri ayo makimbirane muri tumwe mu duce usanga aborozi n'abahinzi bishyira hamwe bakemeranya ku buryo bagomba gukoresha ubutaka babifashijwemo n'abashefu babo gakondo ariko kandi ibyo nabyo ngo ntibirama bitewe n'uko nta mategeko ahari ababigenga bityo n'ubirenzeho nta ngingo y'itegeko ibimureba aba rero bagahuriza ku gusaba ko hashyirwaho amategeko ajyanye n'igihe kandi ahamya agenga izi nzego zombi icisha ibyo byose nanjye sinabimenya igituma itegeko ridakora kandi itegeko ni we muntu itegeko ridahari nta muntu uriho uwica ntahanwa uwiba ntahanwa mbese bakoresha nk'akazu cyangwa igurupe Tunaomba serikali kutia um, vyombo vya sheria ama lua ambazo zitaproteje mulimaji na mfugaji. Kwa kuwa hiyo- turasaba leta ko yashyiraho amategeko arengera abahinzi n'aborozi kuko ibyo twe tubikora mu buryo bw'ubwumvikane ariko ni ibisanzwe ko muri buri gihugu haba amategeko agenga ubuhinzi n'ubworozi ibyo byadufasha rwose cyane cyane leta nishake uburyo ifasha aborozi mu kubona inzuri kuko uko biri ubu ni ikinyuranyo cyabyo aho abantu batuye bahinga ni naho inka zirishiriza kandi nta wakwishimira ko inka ziza kurishiriza mu murima we bila kuitika ngombe zikuje na zikale kwa udongo wake.
Nubwo inzego z'ubutegetsi zari zihagarariwe muri iyi nama, ntibyadushobokeye ko tuzivugisha ngo zitubwire ikigiye gukorwa ku byifuzo by'aba bahinzi n'aborozi. icyakora ku ruhande rw'umuryango utegamiye kuri leta uharanira amahoro n'iterambere ry'abaturage adepayi unakorana n'aba bahinzi n'aborozi mu gukemura amakimbirane bo baravuga ko bakomeje gukora ubuvugizi mu nzego nkuru za leta ngo iryo tegeko rishyirweho bwana sunzumanasi ni umuhuzabikorwa muri adepayi aharagaruka kuko iryo tegeko rizafasha kugira ngo habeho protection y'iki- y- y- ya environnement kugira ngo inka zivurwe neza kugira ngo abantu babone amasoko kugira ngo abantu babane neza hagomba itegeko itegeko garishyirwaho na leta nicyo cyatumye ubona twahamagaye abadepite b'i Kinshasa minisiteri niyo yatumije minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi i- irebwa ni- n'igenamigambi n'abakozi ba leta za minisiteri zirebwa n'ibyo bibazo n'abadepite bashinzwe gushyiraho amategeko natwe sosiyete sivile noneho ga niho duhora tuvuga tuti twese dukore itegeko ribereye ibyo bikorwa byose yaba aborozi abahinzi cyo kimwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta icyo bahurizaho ni uko ibibazo bigaragara muri izi nzego zombi bituma zidakora mu buryo bujyanye n'igihe ari byo bituma uruhare rwazo mu iterambere ry'igihugu rutajyana n'umubare w'abazibarizwamo imibare y'inzego za leta muri kivu y'amajyepfo iragaragaza ko nko ku rwego rw'ubworozi muri iyi ntara yonyine habarizwa inka zirenga ibihumbi magana atanu na mirongo ine n'umunani nyamara byinshi mu bikomoka ku bworozi nk'amata n'inyama bigakomeza gutumizwa mu bihugu bituranyi birimo u rwanda uburundi ndetse na uganda iyo mibare kandi igaragaza ko buri cyumweru mu mujyi wa bukavu honyine hinjira inka zirenga igihumbi z'inyama zivuye muri ibyo bihugu bituranyi nyamara hari iz'aborozi bo hafi aho zabuze isoko remistokre mutijima ijwi rya amerika i bukavu muri kivu y'amajyepfo tukivuga rero ivyo uburimyi mu karere k'ibiyaga bigari abajeje intwaro mu ntara ya Gitega mu Burundi basaba abanyagihugu guhurumbira kurima imboga mu mwonga muri kino gihe cici kubera ko umwimbu w'ibiharage vy'impeshi utagenze neza reka mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana atubandaniriza ino nkuru haba ku mugoroba cyangwa mu gatondo hirya no hino mu myongo igize amakomine ntara ya gitega usanga benshi mu banyagihugu bariko baravomera imboga zitandukanye barimye ni igikorwa kibonekeza cyane cyane muri kino gihe c'ici kuruta uko byahora mu myaka iheze bahamwe nyakamerona aho twamusanze imwe mu myongo iri muri zone murenda komine bakebuko aratubwira igituma bariko barijukira imyonga mu bihe vy'ici twe dukunda gukoresha ibintu by'indobo nizo dukoresha cyane tukagomera hari make tukajya tuhagomera tukajya turadahisha indobo dusuka ku ku gitego ku gitego ku gitego gushikaho cera birash- biragenda neza kandi mu bisanzwe urugero twagurikwa n'abafundi b'indimo nyene kandi abategetsi nyene bahora baza bakadubwira tukagenda ukene kingirisi kandi umuci tukotera utuboga mu mwonga tukatuvomera kuko hano nk'ubu mwimbu w'ibiharage wagenze nabi cane ugatera utuboga mu mwonga kugira ngo tudusa- tubasahirize muronke inkozo y'akajumbu n'akagari gutyo kubera yuko bakoresha uburyo bw'indobo n'amabido mu kuvomera iyo mirima bugeniye hari menshi umurimyi mworozi arafite ico asaba abana bariya twege ngaha aye turafite ubunoge bw'ibintu bita utuboga nk'ubu muci turabona neza yuko abafise nk'ahantu mu ko- mu myonga twotera utuboga turabona yuko ni muhira baratwigishije uburima bw'igikoni kuko nabwone burasahiriza tugatera imboga tukaza turavomera hanyuma aho mu myonga naho ikintu twege dusaba turasaba yuko duteye ivyo biterwa mu myonga yacu boturosa ivyuma vyo kuvomera kuko no kuvomera navyone biraturuhisha hanyuma hakaboneka ni nk'imiti yo kuza turapompesha burya bukoko butwononera jewe niko nobibona muri iyi zone yacu ya murenda naho banyagihugu bahamagarirwa gukingira isi bamwe muri abo banyagihugu baremeza ko hakiriye abataratahura akamaro ko gukingira isi gamariyeri habonimana nawe n'umurimyi mworozi wo muri komine itaba ihana urubibira na komine ya makebuko ni mu ntara ya gitega kubijyanye no gukingira isi ndimwe ntibyifashe neza kweri kuko imisozi n'ubugaragu imitumba ntikwingiwe kubera nta mikobeko ihari Eh, no muri bya bikorwa abanyeshuri bakunda gukora byo guca imikobeko kenshi uca usanga aho bayiciye twasubiye kuyisivya ngo twaba dukeheje amatongo yacu benshi niko mumenga barabyibaza mugabo ku bwa ngingo byaba byiza ko twociye dutera ku bwatsi niko abafundi b'indimo baba baduhimira ico hirya y'abatumva akamaro ko gukingira ibidukikije hariho n'abamaze kujijuka izindi imwe irashobora gupfa irashobora kwicwa na twebwe nyine abarimyi mu buryo tutaba twiyumviriye gukingira iyo nkukura ituma ikwega ivu rimanukana mu mwonga izindi imwe yapfuye bambera aho nta mwimbu ushobora kuhaboneka kubera kanavera k'uburyohe kose kaba karamanutse adufata ari ku mabuye hasigara amabuye yari yatumye hejuru ariko ubusi y'agahomba haca hasigara agahomba kagumye mu kivuvu naho nyene burya naho kiba ari ikivuvu coroshe urasanga havuye ku ivu riryoshe hagasigara ivu ribishe hajya duteye nk'ibiti ahantu nyine ku misozi n'amazi araba hari heshu usanga ubu amazi yakamye kubera ari ubugaragu rero icyo twosaba ni uko boza kutwigisha kutwigisha nyine gukingira gutera ibitekwa byiza ahantu nyine bikingiwe tugakingira twese hamwe tutotwarikwa twese Bamwe mu babaremyi bavuga ko bafundi ibindimo bategerezwa kuba uturorero aho babaye ariko bakemeza ko atari ko biri ntacyo badufasha kuko atacu gituma navuga nti ntacyo badufasha cyane kuko ntibatwereka nabo aho babikoreye kugira ngo natwe tubigire ko eh, tubone ibyo bakoze ko bifise akamaro natwe kugira ngo duce aribyo dukorera Venasi Manirambo na buramatari w'intara ya Gitega avuga ko be n'abakora mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega bariko barakwiragira amakomine yose kugira ngo bigishe abanyagihugu kingira isi ndimwa ndetse no kwijukira ibitegwa vyo mu mwonga Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amakuru avuga mu makambi naho nari nabicaye ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste ya de sante yo mu nkambi yo mu rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zisaba ishami ryitaho impunzi ku isi RCR ko ryorondera ingene ibibazo bitandukanye vyo kwivuza bivanye n'ubwishingizi bwabo bikemugwa ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo impunzi z'abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu nkambi yo mu rusenda ndetse no ku kigo nderabuzima cyo mu rusenda kirimo segiteri ya tanganyika akarere ka fizi zivuga yuko ubwinshi bw'abarwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi abandi nabo bagataha bativuje kwivuza rero turi kwivuza nabi nta miti turi kuronka turi kugenda uraronka ipari imwe ukaronka na na modakini imwe umwana akakurembera ko atari n'amafaranga ufite kuza kuza ku iforomasi kuza kugura iyo mugeze kuri poste de sante bigenda gute
baratwakira ariko ntibatwakire neza nk'uko impunzi nk'uko mu mategeko y'impunzi yari akwiye kwakira baratwakira ariko ntabwo tubibona neza ko iyo umurwayi yashyitse baratubwira ngo aya masaha niyo dushyitse mu masaha ya saa cyenda baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arembye ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo we ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda ikibazo cyo kwivuza ngaha mu nkambi kiragoye cyane kuko se ku bitaro imiti ugiye kurondera cyangwa indwara urwaye siyo bakuvura ni ukuvuga sitadiye icyo duhora duhara duhara ko ku bitaro bya dese nta miti bahora bazana baduhendereza kuduhereza parasitamo bakaba ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari ahubwo ibyo tuhora twibadura twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarumasi kuko iyo tugiye kuyirondera tuyirondera ku mafarumasi tukayironkayo emmanuel ntirambeba ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abarwayi ryakira by'ukuri iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafise yuko babwiriza saa kumi ko babugaye inyuma hakaba bya bindi biyita abantu bihutirwa ariko haragera mu masaha abantu bakiri benshi abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma gira gute ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti byanashoboka noneho kubwo abantu ari benshi imiti nimba ishize mu minsi mikeya abaganga bagaca baza baravuga ngo imiti yaraheze ugasanga ari nabwo usanga n'ubusuma bwahavuye bujamo umuganga umwe agatwara umuti undi agatwara umuti imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuwe bakavuga ati bahawe parasitamoro imwe cyangwa zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya abantu ari benshi kugira ngo izi mpunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi asaba ishyirahamwe rya asere ko ryafungura andi mavuriro muri iyi nkambi ikibazo cy'ibitaro ni ukuvuga yuko dufise impunzi nyinshi ngaha mu ikambi izo mpunzi urabye by'ukuri ku ivuriro dufise ntirishobora kubavura ngo babishobore turabona ko n'iryo ngaha hepfo urabye n'igiti gica batwakiriye uko kingana n'icyo duvize mu ikambi uca usanga ko igiti gihari kinini cyane gishobora kubakira abantu turavuga duti byiza bo twongera uburyo ku amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ribe ivuriro rikomeye rishobora kwakira igiti giri cyaba abantu bose hafi ibihumbi birenga mirongo itanu bivurirwa ku ivuriro nka ririya risanzwe ryakira nk'abantu ibihumbi bitanu umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu rusenda yite prosperi omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abarwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza naho iby'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa ahamya yuko ari ibinyoma usibye yuko hari igihe imiti ishira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishiramwe rya desi icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri iyi nkambi umuyobozi uhagarariye haseri muri baraka bwana sipiriya cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa haseri ku rwego rw'isi filipo garandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongwe mu kwezi kwa kane yasabye ko inyubako z'ubuvuzi amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiriye izi mpunzi mwomenya yuko atari muri iyi nkambi yonyine yo mu rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi ahubwo no mu nkambi y'umurongwe nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri iyi nkambi ari nta vuriro ribamo vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo arakenuye mu kanya isase aza kuba ari ikiganiro cy'amagara y'abantu muti uno munsi tuza kubabwira iki ukugigimiza n'ingorane ishobora guhera mu kiganiro cy'amagara y'abantu cuno munsi twabatumiriye umusore eric barutwanayo w'umurundi avuga ko yatanguye kugigimiza akiri umwana ariko akigira umugambi ko bitegereza guhera arabitubwira ku muriri kuri mikoro ya mugenzi wacu diane ndonse yadutegura ikiganiro cuno munsi anatubwira n'ingene ariko arafasha abandi bafise ico kibazo co kugigimiza kugira ngo bihere
abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ingorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo ni kena ry'ibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamwo eric batungwa nayo ni umusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri sogondere meme nari umuntu agigimiza cyane cyane nk'iyo ngize ubwoba aho byari ibindi bindi ntama gushika mu wa mbere muri universite ntanguye mu wa kabiri rero muri universite cana cya hano ndavuga nti harageze ko nogira icyo nkotse ndabe icyo bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'iby'abandi basanzwe bavuga neza ntisimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amaca ndaca ngaho ndatangura ndarondera ijya nino ndaca ku mihora y'ingurukanabumenyi ndashyira hamwe n'ibyigwa nitse muri sikoroje kubera aho je nagize igisata kijejwe inyifato filiere ni ukwita mu gifaransa sante mentale pratique psychotherapeutique muri universite y'u Burundi hamaca nongera nza ndaraba n'abandi bantu nyene iyo turiko turaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuga muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo ibyo bikabatuma banikumira nk'ifise ubwo bumuga ntashobora kuba afise icyiyumviro ugasanga gusa indose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cokubaka canke nkafise nk'inkuru nyene nshobora gutera abandi hama ugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva ivyonye ko vyambabaza hama n'ikindi naco urashobora gusanga mu ishuri iyo hageze kuwishura wari usanzwe uzi inyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga uriko uragigimiza abandi bace batwenga hama ugasanga nk'iyo inyishu cuyigumitsamwo Eric batungwa nayo amaze kubona ko akiza ingorane yo kugigimiza yaciye agira iciyumviro co gufasha abandi ahanini agashimikira ku myimenyerezo ifatiye ku kuntu umuntu ahema si imiti mvuga ndaguhaye nigenda umira amakinine nti mu gitondo na saa tatu no mu ijoro mugabo ni nk'imyimenyerezo dufashaniriza hamwe kubera nk'uko nababwiye umuntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice by'ihemero byiwe ntibiba bikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora ukuntu umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza uyu musore abandanya atubwira bimwe mu byo ahambije yikorako ndabahaye nk'akararo gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema ndakoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha ko winjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu ko zahetse hama icya kabiri nacyo nkoresha ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyine canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukaza urayafumbata uko ufumbata uwurekura uza uravuga uko asohoye ijambo ariko afata yongera azarekura uko agiye kuvuga irindi jambo n'ibyo n'ibyo nk'ubu ndashobora kuvuga dufate nk'ijambo ntidata na mama haro nk'iryo jambo mutarikoresheje nk'ubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu zurafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata nkamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espace ta ugutandukanya umwanya bica bifasha na wa muntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata akanya ko kwinjiza impwemu abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ivyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ingorane yo mu nyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
mama Mungu baba siku nyingi nimekaa nikijiuliza upendo wako baba kwa walimwengu wewe ni mwema baba wa huruma Mupa wa mbingu na dunia wasuluhisho, si watoto takusifu takuabudu, ndiyo sababu tasema asante. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako pengu kuna uvumilivu baba, ile wako wako yeye tazama kila pande ya dunia kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba ni mwenye kutujali. Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Umelipa ngapi kwa uhai wako? Umepana lini?
nuko rero nshuti bakunze mukanya turava duhana agahindukira ariko imbere y'uko dusezerana nshimira mumenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gikunde nongere nshimire na mwebwe mwafashe akanya kanyu ko kutwumviriza ndabatumira no mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi hama igihe c'isaha imwe n'igice naho amakuru arambuye aza kuba ariko aravugwa kw'isi na cane cane muri afurika muranigwe manyu no mu vyanyu diane nahazwe twari kumwe kuri mikro na innocent kimenyi na engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma twempi tuzongere ejo naho twatanguriye
zetu tuko mbele zako tukiwa wanyenyekevu baba tupe amani Eh, eh, ah. tuko mbele zako tukipiga magoti baba tusamehe dhambi zetu Eh, tuko mbele zako tukiwa wanyenyekevu, Baba tupe